kandi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabasuhuje mwe mwese muduteze amatwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse jeffrey aya makuru agizwe ahanini n'ayavugwa muri afurika turahera kuyavugwa kuri sudani yo mu manuko ishyirahamwe mpuzamakungu oni risaba ko abategetsi ba gisirikare na politike bafashije imihari yitwaje ibirwanisho ikica n'abantu barenga amajana indwi mu mwaka uheze mu ntara ya jonglei muri sudani y'ubumanuko babibazwa komisiyo ya oni igejwe uburenganzira bwa muntu hamwe n'umugwi wa oni muri sudani y'epfo ku munsi wa mbere barasohoye raporo isaba leta ya sudani y'ubumanuko gukurikirana abishe hamwe n'abanyuruje abantu baharurwa mu majana komiseri mukuru w'igisata cya oni cyita ku burenganzira bwa muntu michel bachelet yavuze ko ubwicanyi nk'ubwo burenze urugero ku buryo atawo bwihanganira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana save the children rivuga ko abana bari ku rugero rw'imyaka cumi n'umwe bicwa baciwe imitwe n'intagondwa zigendera ku byiyumviro bya kisilamu muri mozambique iryo shyirahamwe rifite icyicaro mu bwongereza ryavuze ko ryavuganye n'imiryango yahunze ingo zayo aho yavuze ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bukorerwa abo bana imihari ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ikorera cyane cyane mu ntara ya cabo delgado mu buraruko bwa mozambique kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi nk'uko itororokanirizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ribivuga iyo mihari yakunze gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta kandi yaranafashe ibisagara bikomeye mu ndwi iheze leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko iyo mihari ari iy'iterabwoba ku munsi wa mbere amerika ivuga ko igiye kurungika abasirikare karuhariwe mu gihugu cya mozambique kwigisha abasirikare ba leta ubuhinga butari buke bwa gisirikare muri afurika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu nirigereranya ko hafi umuriyaridi w'amadolari ariyo akenewe ku kibazo cy'inzara ihanze abanyanigeriya barenga gato imiliyoni zitanu mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu ikigo cya oni kijejwe imfashanyo oca kivuga ko naho hari ibikorwa bya gisirikare byo gutuza imihari y'iterabwoba iyo ntambara ibandanya yica no gukura abanyagihugu mu ngo zabo izo ntambara zimaze guhitana abantu ibihumbi mirongo itatu na bitandatu hamwe n'abababa imiliyoni zibiri bahungiye mu bihugu bya cadi kamerune na nigeri
washington ijwi rya amerika leta ya nigeria ivuga ko abagabo bitwaje inkoho bateye umugwi w'abantu bari bavuye ku isoko bica mirongo itanu n'umunani icyo gitero cyo ku munsi wa mbere cyabereye mu ntara yamamwo imidugararo ya tiraberi aho abantu ijana bishwe mu rukurikirane rw'ibitero byabaye mu kwezi kwa mbere ntawashotse yiyitirira ubwo bwicanyi bwo kuwa mbere ariko imihari y'intagondwa ishamikiye k'umuhari wa leta ya kisilamu mu karere ka sahara niyo izwi ko ikorera muri ako karere iri tangazo ryasomwe ejo kuwa kabiri kuri televiziyo ya leta n'umuvugizi wa leta kandi yatangaje iminsi itatu igihugu gifashe yo kugandarira abishwe mu makungu umushiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson yavuze ko leta yiwe igiye kurondera gukomeza imigenderanire n'ibihugu byo mu karere ka aziya ya pasifike inyuma yo kuvavanura n'umuryango w'ubumwe bwa buraya mu ijambo yashikirije abashinga amateka ku munsi wa kabiri johnson yavuze ko ibi azobikora mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu bya gisirikare na mpuzamakungu avuga ko igihugu arongoye kizoharonkera ubukomezi ndetse n'iterambere johnson ategekanya kugendera ubuhindi mu kwezi kuza kandi avuga ko agiye gutangura ibiganiro byo kurondera kwiyunga n'ibihugu cumi byo muri aziya y'epfo bigize umuryango asian mu migenderanire y'ubudandaji yabwiye abashingamateka ko leta izokongereza amafaranga ikoresha mu bya gisirikare kuyarenga imiliyaridi mirongo itatu na zitatu z'amadolari kandi ko ubwongereza buzokwama buza imbere mu gutanga intererano nyinshi mu ishyirahamwe utani
urakoze aloise bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari urubyiruko rw'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ruhangayikishijwe no kutagira ibibuga ndetse n'inzu z'imyidagaduro twebwe tumaze imyaka itatu iriko irarenga kwa mezi nta kintu na kimwe turabona twigejejeko nta bibuga vy'imipira dufise amasare yo kurabiramwo amasenema nta dufise abana birirwa barayerera na cyane mu nkambi harabuze ibintu byinshi cyane nk'amasantere jene amasantere jene cyane y'abajene ntayo ibintu vy'amavolleyball vya ivy'inkino vyo arivyo vyose ntavyo rero rero turatakambye yuko bogira inguvu zose bakabituzanira abo ni bamwe mu rubyiruko rw'impunzi z'abarundi zicumbitse muri iyo nkambi mu burundi ho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ryemeye kongera ibiribwa bihabwa ababikenewe muri icyo gihugu naho mu rwanda abaturage bishimiye ingamba nshya zafashwe na leta mu kwirinda ikiza cya covid cumi n'icyenda aya makuru n'ayandi ni mu kanya amakuru yacu tuyahere mu burundi aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef rivuga ko rigiye kongera imbaraga mu kurwanya ikibazo cy'imirire mibi kigaragara mu bana bo mu burundi uhagarariye unicef mu burundi yabivuze ejo kuwa kabiri nyuma yo kwakirwa na angeline ndayubaha madamu wa perezida wa repubulika y'uburundi eloge bulikaneza ahejeje kwakira umutumire wiwe n'abo bagendanye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru bari ku cicaro c'ishirahamwe ryiwe ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ivyo bemeranije n'ubuserukira unicef mu burundi angeline ndayishimiye batwemereye ko tugiye gukorana cyane cyane ku neza y'ibibondo na cyane cyane ku bijanye na wa mugambi twiha wo gushira mu ngiro gufasha abana bagendana indwara zijanye no gufungura nabi arizo zitwa mu kinofunofu malnutrition zero obuhundi batwemereye ko tuzobandanya dukorana ku neza ya bose iyo neza na Jean Egbe Agbar umuyobozi wa UNICEF mu Burundi arayifuza kandi arayishigikiye asanga mu bikorwa byose umwana w'umwigeme yabwirizwa gushirwa imbere kurusha vous connaissez l'engagement de la première dame euh, par rapport à la malnutrition zero murazi ubwitange bw'umutambukanyi wa perezida mu kurwanya inzara mu bana ni ikintu twagarutse ko twanavuganye ku bijanye n'umugambi yatanguje haraheze iminsi icumi werekeye neza y'abana bakiri bato cyane n'impinja twayimushimiye twavuze kandi ku bijanye no kwitaho urwaruka cyane cyane abigeme twumvikanye ku bintu tuzofashanyamwo kandi tuzokomeza ibyo twemeranije ku bw'ineza y'abana b'abarundi niko agibah amenyesha ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanga nubwo abana b'abigeme bakeneye kwitabwaho kurusha n'abahungu batosigara inyuma yanasabye ko abana banyamwema bofatwa n'ico gisata ca onu citaho ineza y'ibibondo nk'umurwi wakumiriwe bagafashwa mu buryo bushemeye twumvikanye ko tuzobandanya dushira imbere y'ineza y'umwana naho bafatiye cyane ku neza y'umwana w'umwigeme ngo umasubiramo nk'umubyeyi yuko ari ku neza y'ibibondo byose cyane cyane ko ikibondo ari kazoza k'ejo k'igihugu cacu na cyane cyane ngo inkoni zo kwishimikiza mu busaza uyica ukiri muto na cyane cyane yuko turose n'abadushigikira nibatsa ko tuzaba dufise inkoni nyinshi kandi zikomeye cyane aba bose bari ngaha barumva ko bategereza kugarukira ineza y'ibibondo bavuze ko bakurikirana n'abana bakumiriwe twaciye tubasaba ko bategereza gushigikira n'abana banyamwema muri abo bana bakumiriwe kuko twasanze abana banyamwema barakumirwa aho n'abavyeyi babo basanga bakumiriwe rero nta mwana n'ikinono na nyamwema twamushize imbere mu bana bazokwitabwaho hafatiwe ku biharuro bitangwa n'igisata ca onu kijeje gutabara na oca ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana birenga vy'abana batarakwiza imyaka itanu mu burundi barugarijwe n'ikibazo co gufungura nabi bakarwara indwara zibiturutseko mu gihe umwaka ushize abantu barenga umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi bari bakeneye gufashwa kugira ngo babone uko babaho ni mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi oms rivuga ko ibitigiri bigeze ku bice mirongo ine ku ijana ibintu biba vyayangaye kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi buracaharurwa mu bihugu icuka ca politike imibano n'ubutunzi bitifashe neza bukaba bufise ibice biri hagati ya mirongo icenda na mirongo icenda na bitanu kw'ijana vy'abanyagihugu babeshejweho n'amadolari abiri gusa ku munsi eloje urika neza ijwi rya amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari yakomeretse mu rwanda aho ubuyapani ejo bwahaye imfashanyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr imfashanyo y'amafaranga y'u rwanda arenga miliyoni magana inani na mirongo itanu n'esheshatu hcr yabwiye ijwi rya amerika ko ayo mafaranga agenewe gufasha impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya mahama impunzi zo zigasaba ko ibiribwa ziheruka guhabwa byagabanutse noneho byakongerwa pierre claver niyo nkuru i kigali mu rwanda imfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni amajana umunani na mirongo itanu na zitandatu y'amafaranga y'u rwanda ishirami haseri ryita impunzi ryahawe azofasha impunzi z'abarundi cyane cyane iziri mu ikambi y'amahama umuvugizi w'ishirami mpuzamakungu haseri ryita impunzi mu rwanda elise viresharana yabwirijwe ijya amerika ko iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'ubuyapani izoshigwa mu gisata c'amagara meza hamwe n'igisata co gukingira impunzi Donc ça nous aide à maintenir notamment euh, l'accès des réfugiés à des elise biresharana ati ni imfashanyo izodufasha kuvura impunzi ziba mu ikambi ya mahama kurondera imiti ikwiye kurungika abarwayi barembye kwivuriza ku bitaro bikomeye mu gihugu harimo kandi kwandika no gushira ku ntonde impunzi kwandika abana bavutse kwandika abashasha basaba ubuhungiro n'abahunguka hamwe rero no guha izo mpunzi ibindi byankenerwa byihuta kugira ngo bakingigwe mu gateka kabo hatibagiwe gukurikirana nk'abana baja ku ishure gushika no muri za kaminuza n'ibindi dans des écoles publiques ou pour ceux qui vont à l'université.
guhera muri uku kwezi kwa gatatu abaserukira iryo shirahamwe co kimwe n'ikigega kijejwe ibiribwa pamu ari naco kigaburira impunzi baratangaje ko imfungurwa z'impunzi zigiye kugabanuka kubera ubukene bw'uburyo vyongeye amafaranga yahora ahabwa impunzi imwe yo kugura ivyankenerwa yavuye ku yarenga gato ibihumbi indwi aja ku bihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine y'u rwanda abarundi baganiriye n'ijwi rya amerika mw'ikambi ya mahama bemeje ko vyatumye inzara iba nyinshi ubu hase ryaronse imfashanyo abo barundi bifuza ko hogira icongegwa ku mfungurwa bahabwa ni ukuri ni ukuri ikibazo cy'inzara kitumereye nabi ubushize baduhaye ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine y'amanyarwanda mana turi gusenga imana irebe uko idufasha ko ni ukuri kose hogira n'ikindi kintu kiboneka iritiro y'amavuta iri kugura ibihumbi bibiri na magana abiri ibishyimbo reka da ikiro kigeze ku mafaranga magana ine ikiro cy'ubugari kigeze ku mafaranga magana atandatu uharuye by'ibihumbi bitatu ntabwo nta nubwo byomara n'imisatsi ni ukuri kose ntibikunda aho ntitwavuza kunyu akagaze ko muri iyi minsi kari kuboneka imana iradufasha barayikukabona bakakadufashisha ni ukuri biragoye umwana agiye ku ishuri anyoye agakoma n'ikararira mukaryama gutyo tumeze nabi cyane rwose yamara umuvugizi wa hcr yabakuri inkoni ku gishitsi ko ataragira ko imfungurwa zagabanijwe zisubira kongerezwa kuko n'ubu ayo mashami mpuzamakungu amenyesha ko agikenye ibyo gutunga impunzi elise viresherani yongeye ati Ces coupures restent maintenant. Je crois que la situation financière du PAM pour l'instant.
n'ubu iryo gabanywa ry'ibiribwa rizogumaho n'aho twaronse iyo mfashanyo ikibituma ni uko n'ubu ikigega pamu kitararonka uburyo bukwiye bwo kubagaburira nk'uko byahora kera yamara tuguma tudodora hirya no hino nk'ubu hari inama yabereye ngaha mu rwanda y'abafasha muri ico gisata twarasubiye gusaba ko amakungu yofasha agatanga uburyo hari n'iyindi iheruka gutunganywa yabereye mu karere ubu twababwira ko nka HCR rimaze kuronka uburyo butarenga ibice bitatu ku ijana gusa by'amafaranga twari dukeneye kugira ngo dufate mu mugongo impunzi z'abarundi murumva ko na twebwe nk'abandi bose mu ntango z'umwaka tuba dufite ingorane z'uburyo Encore de visibilité sur les financements que nous allons recevoir.
kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze abarundi barenga ibihumbi cumi n'indwi baramaze gutahuka mu gihugu cyabo c'amavukiro bavuye muri iyo kambi ya mahama bamwe mu mpunzi bemeza ko hari abafashe iyo ngingo yo gutaha kubera inzara iryo garama ntiridukwira n'abantu benshi kabisa barazi ko mu burundi atamutekano uhari none bariko bariyahura bavuga ati aka no gupfa no gupfa nta bihumbi bitatu vyotunga umuntu ijana ku munsi ntabwo ritunga umuntu ivyo bintu kabisa birabaje benshi nako bariko biyandikisha bazopfuma bagende kugwa mu burundi ngo ntibaze bicwe n'inzara bari ngaha ni ukuri mudufashe aho mwododora hose muri haserere barabe ikintu bakora ayo mafaranga ariko- yaraciye ivuta abantu abantu ubu mwana uramuraba hariho n'abo usanga baryamye babuze n'agakoma banywa ibintu ugaca usanga birakomeye ubuzima rero bwabaye ndabi u rwanda rumaze indwi zirenga zibiri rutanguye gutanga inshansho zikingira ikiza c'umugera wa korona mu gihugu cose haser rirashima ko n'impunzi zashizwe muri uwo mugambi ndetse hakaba hari abatari bake bamaze gukingirwa u rwanda rusigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi mirongo itanu n'umunani abarenga ibihumbi mirongo ine n'indwi baba mu makambi y'impunzi nk'uko bitangazwa na haser pierre clave nkuru kigali kubw'ijwi ry'amerika turacyari mu rwanda aho guhera ejo kuwa kabiri abanyarwanda bemerewe gukora ingendo hagati y'intara n'uturere ndetse n'umujyi wa kigali nyuma y'amezi agera kuri abiri zihagaritswe iki ni kimwe mu byemezo byari bitegerejwe byafashwe ku wa mbere n'inama ya guverinoma y'u rwanda bamwe mu baturage bakiriye bate ibyo byemezo babitangarije kuri mikoro ya mugenzi wacu eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda babyishimiye rwose kuko twari tumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajansi twishimiye yuko bw'ingendo ubu ngubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu tukabona n'ibyo kurya n'abagore bacu bakongera bakambara n'abana bagasubira ku mashuri mwatangiye kuyafataho ya mbere ntabwo turatangira kuyafataho ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya duturutse mu ruhango twabyishimiye cyane byatunejeje kuko twari tumaze igihe twicaye nyine twaba dusubiye mu kazi tugomba kwitwara neza mu kazi tukambara agapfukamunwa neza dukaraba intoki ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze twarabye cyane kuko ntacyo twakoze n'ayo twari twarakoreye twarayariye yarashize rero dusubiye mu kazi urumva ko bidushimishije nabyakiriye neza kubera yuko ntabwo nari ndiho neza cyane ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite kampani zacu zari zifunze icya kabiri ba nyiramazu twari tubarimo amadeni imana idushoboje tuzagenda tubona buke buke ubushobozi buke kugira ngo twishyure amadeni ya ba nyiramazu n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza kuva ubuyobozi bwicaye bukavuga bati reka dufungure intara natwe twakoreraga hano urabona ko twari turiho nabi ikintu navuga cyashimishije ni uko bafunguye uturere twongera tugahahirana n'umujyi wa kigali kubera abacuruzi nabo bari bari mu gahinda rero ubu byadushimishije kuba intara zemewe guhahirana n'umujyi wa kigali kuba bafunguye ingendo zo mu ntara twabyishimiye kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya no gusura ababyeyi nanjye ikinjyanye mu ntara bahise bampamagara ko mubyara wanjye yapfuye ubwo rero kuba bafunguye ndishimye ko mbashije kubona uburyo bwo kujya kumushyingura ahari yaba batafunguye ntabwo nari kubona buryo kijyayo nabwo naherukaga mva gushyingura ejo bundi mu buryo mu kwa cyenda navuyeyo muri iguma mu rugo iherutse kubaho navuyeyo nyine maze iminsi ibiri mvuye nabwo bahita bafunga intara ubwo rero ubu nari navuye nabwo gushyingura muri make njya nubwo njyayo njyanywe n'ibibazo ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe mba nabonye buryo ki mbashyingura mu bibi ni byiza tugomba gushima imana ntabwo byatuma nishima kuko bose bibaho bituma bishoboka yuko mbona ajya kubashyingura byambabaza cyane bibaye nkaba ndi mu rugo nkabura buryo ki njya kubashyingura ariko ndishimye kuba bafunguye ingendo n'ubwo mubyara wanjye yapfuye nkaba mbonye uburyo ki bwo kujya kumushyingura twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora kandi twari tumeze nabi ariko atari cyane nyine amakuru yacu tuyasubirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho urubyiruko rw'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo rusaba guhabwa aho rukorera imyidagaduro n'ibikoresho bibafasha kwiyungura ubwenge vedasite ngabo uri mu nkambi ya murongwe yaduteguriye inkuru irambuye ugeze muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi icyenda usanga rumwe mu rubyiruko ruri kuroba ku mugezi wa mutambara urundi ruri gukora mu tubari no mu maresitora mu gihe urundi nabwo ruba ruri kuzerera kubera kutagira ibibuga ndetse n'inzu z'imyidagaduro rumwe muri uru rubyiruko rwaganiriye n'ijwi rya amerika rwagaragaje yuko rutewe impungenge no kutagira ibibuga n'inzu z'imyidagaduro twagira yesu dani na kazamba feli ni bamwe mu rubyiruko rwo mu nkambi ya murongwe twebwe tumaze imyaka itatu iri kirarenga kwa mezi nta kintu na kimwe turabona twigejejeko nta bibuga by'imipira dufise amasare yo kurabiramo amasenema nta dufise abana birirwa barayerera igihe cy'amashuri gihagaze nk'aha muci abana ntibagira ibyo bakora ugasanga bari ko baronona mu mirima y'abantu bagenda bonona ibintu n'ibindi ntaho dufise twigira ibintu byo kwiyungura ubwenge nk'amamashini nyabwonko n'ibindi n'ibindi urazi ko rwaruka rugirwa n'utuntu twinshi two kwiyungunganya mu buzima bwabo nk'ikiriho muri bimwe bimwe byo twakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta na kimwe tubona hariho intambo z'igihugu cyacu urazi ko urwaruka rw'i burundi n'abandi ba bagize mu zabukuru bahera muri mu rwaruka bakura bakura bagenda bongura ubwenge mu mutwe kugira bagere aho bige- aho bigejeje nko mu ntambo mu bindi mu zindi nzira zo z'abarundi bigenzamwo imico yacu y'igihugu cy'u Burundi twamaze kuyita kandi natwe turi abene igihugu cy'u Burundi dushaka ko twobyino naho twoshyika mu gihugu cy'u Burundi bazotugaya bazomenya ko twari mu ishyamba ntatuzimarira kuko ahubwo bazotangara iyo tuvuye cyane cyane mu nkambi harabuze ibintu byinshi cyane nk'amasantere jene amasantere jene cyane y'abajene ntayo Bino- ibintu by'amavolleyball bya by'inkino byo- aribyo byose ntabyo rero rero turatakambye yuko bo- bogira ingufu zose bakabituzanira cyane cyane abajene abajene bakwiye kuronka ibintu bya- bya siporo urumva cyane cyane abakinyi ngahe mu mu isi ya murongwe nta n'abakinyi nta nta bikoresho na kimwe bihari urumva rero baca babona rero ata bikoresho bihari ata ibintu by'inkino urwaruka rw'imurongwe kweri ruraca- ruracari hasi cyane uru rubyiruko rwo muri iyi nkambi ruhamya yuko kubera kutagira ibibuga n'inzu zo kwidagaduriramo rutuma rumwe muri urwo rubyiruko rwishora mu buraya ndetse n'ibiyobyabwenge irakoze riziki ashinze imyidagaduro muri iyi nkambi mu gihe atama espace yuguruwe- yuguruye abakobwa benshi baragenda bagatwara amada honyine nk'uyu mwaka twararonse nk'inda nka mirongo ibiri abandi bakagira mariage precoce ku bahungu nabo bakajya kuroba iyo muri mutambara urundi rukabatwara abandi bakaza bakarongora bata- bataragera abandi bakagenda iyo za baraka gukora ibintu abandi bakagenda kwiba kubera yuko nta nkatayema ihari ngaha muri site yacu ya murongwe iyindi nkurikizi ihari ku bana batoya ba nka, nka zero gushika nka nefa usanga bagenda hiyo mu masale de sinema iyo bakiba abavyeyi babo ibintu amahera bakiba inkwi n'utugori baronse kubera bagende kuraba amafilme mu ya- mu yindi mihana kubera ataki muri encadrement ata sinema dufise umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya murongwe bwana didier bangala yabwiye ijwi rya amerika ko muri iyi nkambi nta nkunga bari babona yo kubaka ibibuga ndetse n'amazu y'imyidagaduro gusa n'ubwo uru rubyiruko rwo muri iyi nkambi ya murongwe ruvuga yuko rufite ikibazo cyo kutagira ibibuga ndetse n'amazu y'imyidagaduro mu nkambi ya rusendi ho siko bimeze kuko iyo binyuze mu nkunga ya jeux olympique na world chad urubyiruko rwaho rwubakiwe ibibuga bya basket n'inzu yo kubyiniramo ndetse no kureberamo za firime Vedaste Ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'Amerika imurongo y'umutara Kivu y'Epfo ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ni umwanya w'ikiganiro amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro cyibanda ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa mukakigezwaho na mugenzi wacu thomas kamerindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye inoti zayo za mbere na mbere z'amadolari zari iz'atanu icumi na makumyabiri turebere hamwe muri make cyane make cyane ariko koko kandi twihuta ku mateka y'inoti y'idolari rya leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana mbere y'ivuka ry'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika koloni z'abongereza cumi n'eshatu cyavutsemo zakoreshaga amafaranga y'ubwongereza ibyo birumvikana mu gihe cy'intambara y'ubwigenge yatangiye mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu izi koloni zashyizeho buri yose ku giti cyayo ukwayo uburyo bwo kwishyura ibyo zabaga zikeneye byose kugera leta zunze ubumwe za amerika imaze kuvuka no kwiha ubwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu na nyuma yaho bityo zatangaga impapuro z'amasezerano yo kwemera kwishyura imyenda zafataga urebye niyo nkomoko ya mbere na mbere y'inoti mu mateka y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko tubisanga ku rubuga rw'umuryango udaharanira inyungu witwa american numismatic society washinzwe mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu n'umunani wiha inshingano yo kubungabunga amateka n'amasomo ku birebana n'amafaranga muri rusange ubwigenge bw'igihugu buvuga n'ubwigenge ku ifaranga izari koloni z'abongereza cumi n'eshatu nyuma y'ubwigenge ziba leta zakomeje gukoresha uburyo bwazo bw'ifaranga ariko biza kuba nk'ibisa n'akajagari mu gihugu cyitwa ko ari kimwe nibwo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana arindwi mirongo cyenda na kabiri kongeresi inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho idolari nk'ifaranga rimwe rukumbi rigomba gukoreshwa mu gihugu cyose idolari ryatangiye ku buryo bw'ibikoroto bya zahabu n'iby'umuringa silva mu cyongereza cyangwa argent mu gifaransa rubanda babikoresheje mu buhahirane bwabo bwa buri munsi imyaka irenga mirongo inani kugera igihe guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ishyiriyeho inoti bwa mbere na mbere mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu civil war mu cyongereza yabaye kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu abaturage babanje kutazemera no kutazizera kuko batumvaga ukuntu igikaratasi cyasimbura umuringa na zahabu abaziganaga n'abazishushanyaga bagacuruza inoti zitari zo nabo bari benshi cyane guverinoma yabishyizemo imbaraga buhoro buhoro abaturage bagenda bagira icyizere kandi guverinoma ikomeza no guhangana n'abigana inoti ariko byo biracyakomezana n'ubu intambara yisubiranamo ry'abenegihugu igitangira leta zo mu majyepfo ziyise confederation zari zarigometse nazo zishyiriyeho ifaranga ryazo na guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yari ikeneye amafaranga menshi cyane bikomeye yo guhemba abasirikare bayo kuko babaye benshi cyane no kubagurira ibyo bari bakeneye byose ndetse no gutesha agaciro ifaranga ryo muri leta za confederation ni muri urwo rwego congress yayihaye uruhushya rwo gutangira gukoresha indangagaciro z'imari z'impapuro zoroheje gutwara ishyiraho inoti z'amadolari atanu icumi na makumyabiri zasohotse bwa mbere na mbere rero ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri guverinoma yagiranye amasezerano yo kuzicapa na banki z'abikorera ku giti cyabo kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi kuva icyo gihe kugeza na n'ubu yishubije ububasha bwo kuzikorera ubwayo mu icapiro ryayo bwite ijwi rya amerika uko imyaka yagiye ihita inoti z'amadolari nazo zagiye zihinduka haba ku isura haba no mu ngano yazo muri iki gihe inoti zose z'amadolari zirangana mu burebure no mu bugari interuro in God we trust bishatse kuvuga ngo dufite icyizere mu mana yashyizweho bwa mbere na mbere n'itegeko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu hanyuma isohoka bwa mbere na mbere ku noti y'idolari rimwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi kuva icyo gihe iyi nteruro in God we trust yanditse ku icyo ari cyo cyose cyitwa idolari rya leta zunze ubumwe za amerika inoti n'ibikoroto agaciro k'inoti nako kagiye gahinduka muri iki gihe inoti zikoreshwa n'iz'idolari rimwe abiri atanu icumi makumyabiri mirongo itanu n'ijana inoti zo hejuru y'amadolari ijana zahagaze gukorwa kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu no gukoreshwa muri rubanda guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda ni inoti za magana atanu igihumbi ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi zose zakozwe inshuro imwe rukumbi mu bihe bitandukanye zavuye ku isoko ubu zitunzwe n'abantu bashaka kuzigira urwibutso byonyine gusa abo bita collectors mu cyongereza cyangwa collecteur mu gifaransa nta gaciro rero zigifite mu buhahirane ndetse mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kane leta zunze ubumwe za amerika yakoze inoti y'amadolari ibihumbi ijana ariko rimwe gusa nabwo ntiyigeze iyisohora bityo birabujijwe kuyitunga inshuti zacu amateka y'idolari y'amerika ni maremare kandi ni menshi cyane ntawayavuga mu by'ukuri mu minota mike ngo bikunde niyo mpamvu duhiniye aha iki kiganiro amerika nacyo uyu munsi mbashimiye rwose ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya amerika fatu alimas karalan we wayegeranije yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma turabifuriza amahoro n'amahirwe You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.